iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere mu burundi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yemeje ko bataye muri yombi abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera bakurikiranywe ku bijyanye n'urupfu rw'uwahoze ayobora uburundi perezida melkiel ndadaye rwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika remo nzimana nk'uko byashyikirijwe n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera bahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kugira bakobwe ko amatohoza ku bijanye n'ubwicanyi bw'umukuru w'igihugu merikero ndadaye bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo icenda na gatatu mu gihe havugwa ko hari urubanza rwari rwaciwe silvestre nyandwi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yavuze ko ubushikirizamanza bwasabye ko rusubirwamwo kandi ko hariho ab'ubutungane bwasanze bafise uruhara muri iryo gandagurwa ariko batigeze bahagarikwa ubushikirizamanza bwari bwarituye sentare ntahinyuzwa busaba ko urwo rubanza rwosubirwamwo kuko urwo rubanza rutararangira twagomba kumenyesha abarundi n'amakungu ko ubushikirizamanza bwahavuye bumenya ko hariho abandi bantu boba baragize uruhara rukomeye muri ako kabi batigeze bakurikiranwa nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo tubagire ko amatohoza abajijwe ku mazina y'abahagaritswe nyandwi yashikirije ko adashobora kuyavuga ku mvo z'amatohoza nayo kuba hoba hariho abafise uruhara muri iryo gandagurwa baba batari ku gataka k'uburundi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yavuze ko bazoronderwa hisunzwe amategeko ahatangura kuvuga ico abafashwe bakekwako bari mu bo twita resoteri niko tubibona ariko sinoca ndabyemera cyane kuko ndababwiye ko amatohoza ariyo azoba igaragaza neza ubutungane burafite ingene bukora haba ku muntu atari mu gihugu ubutungane burafise ingene bubitegekanya ubwo rero nta bwoba tuzokoresha amategeko tuzokurikiza ingo uko ibintu bisanzwe bigenda abanyagihugu bazobamenya bahagaritswe bazobamenya ariko kubera yuko umuntu ahagaritswe ashobora kuba ari kumwe n'uwundi n'uwundi ashobora kumujya akara ni kuri iyo mvu tudashobora kubabwira ngo amazina ku myidogo y'imiryango y'abo bafashwe aho bashikiriza ko bankiwe kubonana n'ababo kandi hari n'abarwayi bategerezwa gufata imiti reka mbere banabujijwe ko abashingwamanza babo babonana nyandwi yabyamiriye kure akemeza ko abo bahagaritswe uburenganzira bwabo bwose bwubahirijwe ku bijyanye n'uko iryo hagarikwa rya bamwe mu bahoze mu gisirikare rishobora gutera icuka kibi mu gihugu umushikirizamanza kizigenza yavuze ko ahubwo abarundi bakeneye ko ubutungane bukora nta cuka kibi mu gihugu gishobora kuba mu gihe ubutungane bukurikiranye abantu bakoze ibyaha ahubwo batakurikiranywe icuka cyari kihari kubera abo bantu batakurikiranywe kuba batakurikiranwa ahubwo nibyo byaguma bizana icuka kibi ikintu mukwiye kumenya ni uko uru rubanza ntirurahera ruracabandanya ikigongo umukuru w'igihugu yamatanga ugasanga abantu baragiye ni ku bantu imanza zabo zacitse zikaba ntabanduka uru rubanza rero ntiruraba ntabanduka nababwiye ko hari abantu batigeze bakurikiranwa naho umushikirizamanza kizigenza wa repubulika atavuze amazina y'abantu bane bahagaritswe bamwe mu miryango y'abahagaritswe bemeza ko ari intwazangabo zakukurutse mu gisirikare ca kera generali ndayisaba celestin koloneli niyo nkuru koloneli gunungu gabriel hamwe na koloneli nayigombeye bose imbere yo gufatwa igipolisi kikaba cabanje gusaka ku mihana yabo ariko ntacatowe ku kibazo cy'uko leta yari yashize iby'iyo dosiye mu mugwi ujeje gutoza ukuri no kunywanisha abarundi severe silvestre nyandwi yishyuye ko umugwi severe utabuze ubutungane bw'uburundi gukora umukuru w'igihugu cy'uburundi akaba n'incungu ya demokarasi merikiro ndadaye yagandaguwe kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu ari kumwe na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu inyuma y'amezi atatu umugambwe sabanyavuro de bundada yaserukiye utsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka i bujumbura remunzimana ijwi ry'amerika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe kwiyamamaza byatangiye bamwe mu batuye mu mujyi wa goma barasaba abahatanira kuyobora igihugu kuzemera ibyavuye mu matora uko byaza bimeze kose komisiyo y'amatora nayo irasaba abakandida kuzakira mu bwubahane ibyavuye muri ayo matora umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana adufitiye inkuru irambuye kuva kuri uyu wa kane ibikorwa byo kwiyamamaza birajya mbere mu bice bitandukanye by'igihugu hirya no hino mu mujyi wa goma urahabona ibyapa biriho abakandida na nimero ya buri umwe muri bo umwanya ahatanira n'intero yahisemo ikubiyemo icyerekezo cye bamwe mu batuye muri uyu mujyi baravuga ko ibyakurikiye amatora yo mu bihumbi bibiri na gatandatu n'ayo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bikwiye guha isomo abahatanira kuyobora igihugu bakirinda ko byazisubiramo muri aya matora ateganyijwe ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi gutaha nasaba buri mukandida aho yaba aturutse hose gushyira umutima hamwe gutuza no kwitegura kwakira ibizava mu matora uko byamera kose kuko igihe bamwe banze ibyavuye mu matora baba baruha igihugu mu ntambara zigahitana abasore n'inkumi ababyeyi bacu n'abandi bose dukunda abakandida bose hamwe ntihazabeho kwanga ibyavuye mu matora nicyo nakwisabira biyamamaza mbere y'uko amatora aba nabasaba bose kuzemera ibizava mu matora uko byaba bisa kose ku rundi ruhande basaba na komisiyo y'amatora kutazagurana intsinzi ngo ihabwe utari nyirayo ndingingira seni kutazagira uruhande ibogamiramo izahagarare hagati kugira ngo buri munyekongo azabone umukandida yatoye yegukanye intsinzi komisiyo y'amatora nayo ivuga ko imvururu zakurikiye amatora mu bihumbi bibiri na gatandatu no mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe zahitanye ubuzima bw'abantu ku buryo itifuza kuzongera kubura abantu muri ubwo buryo bitewe no kwanga ibyavuye mu matora kwa bamwe mu bakandida norbert basengezi ni visi perezida wa seni ati ntidukeneye ibitutsi tariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri bose bazaba bameze kimwe ariko muri makumyabiri n'umwe bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu hagomba gutsinda umwe makumyabiri bagatsindwa bagomba kubahana ku buryo utsinzwe ahita ashimira uwatsinze kandi n'uwatsinze akubaha abatsinzwe uku kubahana no koroherana ni nabyo komisiyo y'amatora isaba ibihumbi cumi n'icyenda magana atandatu mirongo ine by'abahatanira imyanya magana arindwi mirongo irindwi mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'intara n'ibihumbi cumi na bitanu magana atatu mirongo itanu bahatanira imyanya magana atanu mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu buri kandida perezida yemerera abapolisi makumyabiri na batanu bazaba bashinzwe umutekano we mu gihe cyo kwiyamamaza hakaba harateguwe abapolisi magana atanu na makumyabiri na batanu ku bakandida makumyabiri n'umwe bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu gusa igipolisi kivuga ko abakandida bagomba kubanza kuzuza impapuro zibahesha abo bapolisi komisiyo y'amatora seni iravuga ko ibikoresho nkenerwa mu matora bimaze kugezwa kuri site z'itora ku kigero cya mirongo irindwi ku ijana kandi ko bitarenze tariki zirindwi z'ukwezi gutaha n'ibisigaye bizaba byagejejwe aho bigomba kuba mu gihugu hose harabarurwa biro z'itora zisaga ibihumbi mirongo irindwi na bitanu zizakira abaturage basaga miliyoni mirongo ine banditswe ko bazatora tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri y'umwaka komisiyo y'amatora kandi ivuga ko ifite imodokari z'amakamyo indege n'amapikipiki bizifashishwa mu kugeza ibikenewe kuri site z'itora zikazanifashishwa mu kugenzura uburyo amatora azakorwa kuri uyu wa gatanu inama nkuru y'abepiskopi gaturika yasabye ubutegetsi kutazakoresha abakozi n'ibikoresho bya leta mu bikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida uwo ari we wese ishyaka cyangwa ihuriro ry'amashyaka ni mu gihe bamwe mu basesenguzi bo bamaze kugaragaza ko gutandukanya umutungo w'igihugu n'ingengo y'imari y'umukandida watanzwe na perezida kabila bisa n'ibidashoboka banumvikanye banenga kuba hari bamwe mu bagize guverinema bahawe inshingano mu bikorwa byo kwamamaza umukandida watanzwe na perezida kabila zihuye neza n'izo bafite muri guverinema aha twavuga nk'umuvugizi wa guverinema ya kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho bwana lambert mende unashinzwe itangazamakuru muri komite yo kwamamaza ramazani emmanuel shadari claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo ejo ejo ejo ejo
wowe wongeye gufata umwanya ugafungura indangururamajwi yawe ndagushimiye kandi nguhaye ikaze nanone by'umwihariko mu kiganiro ejo cyo kuri uyu munsi munyemerere mbibise ko iyi ari ya gahunda y'ibiganiro mukurikira ku biganiro bijyanye n'uburenganzira bwa muntu droit de l'homme mu rurimi rw'amahanga mukaba mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco mukagikurikira kuri buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi amasaha nk'aya ngaya bityo tukungurana ibitekerezo turushaho gusobanukirwa icyo amategeko avuga ku burenganzira bwa muntu butandukanye mu mahame y'ibihugu by'umuryango wunze ubumwe mu ngingo ya cumi na gatandatu igaruka ku kijyanye no gushinga urugo havuga ko yaba umuhungu cyangwa umukobwa ugejeje imyaka yo gushinga urugo afite uburenganzira hatitawe ku bwoko igihugu cyangwa idini kandi agashakana n'uhitiyemo bakagira umuryango abashinga urugo bagomba kubikora babyumvikanyeho nta gahato ndetse bakabikora ku bushake bwabo bwite urugo rufatwa nk'ikintu gikomeye bityo rukarindwa mu buryo bwose haba mbere yo gushinga urugo ndetse na nyuma yo kurwubaka itegeko nimero mirongo itatu n'ebyiri akarongo kaberenye na cumi na gatandatu ryo kuwa cumi na kabiri kanama bibiri na cumi na gatandatu rigenga abantu n'umuryango igice cya gatatu umutwe wa mbere ingingo y'ijana na mirongo itandatu na gatandatu rivuga ko gushyingiranwa kwemewe ari ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe gukorera mu butegetsi bwa leta ku bushake bwabo niko konyine kwemewe n'itegeko uko gushyingirwa gukorerwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwe mu bashyingiranwa aba cyangwa atuye
naho ku banyarwanda baba mu mahanga bo bandikisha kandi bagashyingirwa mu biro by'uhagarariye u rwanda muri icyo gihugu naho ingingo y'ijana na mirongo icyenda na gatandatu ivuga ku mpamvu zituma ishyingirwa rita agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho n'izi zikurikira ukwemera gufite inenge kumwe mu bashyingiranywe ishyingiranwa ritabereye mu ruhame ishyingiranwa ryakozwe n'umwanditsi w'irangamimerere utabifitiye ububasha cyangwa undi muntu wese wihaye imirimo itari ye indi mpamvu yaturuka kuko utubahiriza ibisabwa byerekeye imigendekere y'ishyingiranwa ukwemera kuba gufite inenge iyo umwe mu bantu yabeshye cyangwa yabyemeye ku ngufu ishyingiranwa ntirishobora guteshwa agaciro ku buryo bushobora gusubirwaho iyo abashyingiranywe babanye amezi atandatu akurikirana uhereye igihe impamvu ituma reta agaciro yamenyekaniyeho impamvu zituma habaho guta agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho zisengurwa n'umucamanza mu bwisanzure bwe nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ryubasuhuza kandi mbaha ikaze ndirikora umuziranenge gusa uyu munsi mu studio nk'uko mwabyumviye ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye jean eme muhawe nayo eme ikaze muri studio urakoze cyane nicole naho roje nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na crispe mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubageze ikiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uru ruhererekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu twaganiriye ku burenganzira bw'abana tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda turebera hamwe icyo amategeko abivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga uburenganzira bwo kurushinga n'uwo ushaka mu gihe abifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko tubibutsa ko aha mu rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushingurwa bafite ari imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu rwanda aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo ari rwo rwihitiramo eme aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanira n'umuntu mukanonosora imishinga neza yo kuzarwubaka maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza oya ngo bijya bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo uwo mukobwa si mushaka ngo umuhungu si mushaka ugasanga bashingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana n'abo bihitiyemo ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibingibi bibayeho turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga mirongo itatu ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashingiranywe gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icyo amategeko abivugaho n'uko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cya none munyemerere dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka kicukiro basangije mugenzi wacu hitimana davide ese uramutse ukunze umuntu ababyeyi bawe bakamwanga wakora iki
ibi ndimo kubabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo sibyo gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba icya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri kuganira ukuri ku bintu byubaka urugo rwanyu icya kabiri ni ukugirirana icyizere aha ni mu murenge wa kagarama mu karere ka kicukiro hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje kubana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo abo bazabana nabo ubuziraherezo ukunda umukobwa umukunda bya nyabyo kandi mufitiye purani y'ejo hazaza ntabwo ku bwanjye ababyeyi bantanya nawe cyangwa se bamuza kubana nawe icyo numva kuko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunze kugira ngo kubana nawe n'ababyeyi banjye sinabareka rero hagati aho biragoye nta shuwa mfite aho ngaho rero ntabwo ari byiza ko umuntu wabuze umugisha wabuze umuntu umugisha we ariko njye bimbayeho no komenti nta kintu nabona nkora nta na hamwe kuko bose ndabakeneye aho nagumamo hagati mbese naba nka ya ngati imennye buri aho ijya n'ahireka yewe ku byiyumviro byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi kuko ababyeyi ntabwo ari bo baguhitiramo uwo muzabana ni wowe ugomba kwihitiramo ko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana yewe rwose pe namusanga uwo musore kuko mba mukunze tuba twarakundanye kuko umubyeyi ntabwo yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko murwana bigahora ari intambara mu rugo ku isaha y'isaa mbiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni wari utangiye turi muri sare nini irimo abantu bagera kuri mirongo itandatu umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri mirongo itanu asobanurira abaje gusezerana amategeko mbonezamubano nyuma y'uko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro yewe munezero manweri maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe nyiransengimana florence imbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika y'u rwanda abiteganya
ngewe nyansenge imana florence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe munezero manweri umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika y'u rwanda biteganya
nyuma y'umuhango wo kurahira ko baje gushyingiranwa umuyobozi w'irangayemerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira umuhango ukurikiraho ni uwo gushyingira ukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere yewe kanyisi genathan mwanditsi w'irangamimerere umurenge wa kagarama maze ko mu masezerano ya munezero emmanuel na nyirasengimana florence bagira imbere yanjye umunani rwa benshi shingiye kandi ku bubasha muhabwa n'amategeko nyuma yo kubashingira nk'uko amategeko abiteganya
aha kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho porosesi ni ndende hari ukuza kwiyandikisha iyo baze kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga tukabigisha uko bigenda ibyo bagomba kwemera iyo byanze ntabwo tubashingira nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bo bazabana nabo negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza iyo baza kubuza ubwo burenganzira bwo kwihitiramo bansubiza muri aya magambo urabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye ni gute tubwirwa uburenganzira bagomba guharanira ariko mu rugo ntabwo bambuza gushakana n'uwo nshaka ko ntabwo aribo bazabana nawe ni njyewe mba nzabana nawe rero niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye tubwire wowe nari gushyiraho ingufu zanjye tukabana wari gushyiraho ingufu zawe mu kabana nta kindi wumva wari gukora nta kindi kubasobanurira nk'ababyeyi banjye nkagerageza kubibumbisha ko umuntu abana n'uwo yakunze babyanga rero nka twe tugahitamo amahitamo yacu tukareba icyo dukora ese ubundi niki cyaguteye wowe gukunda furanse naramukunze n'umutima wanjye wose
cyaguteye gukunda nk'uko abikubwiye ntacyo nahindura
ngira ngo umaze kubyiyumvira bamwe baragira bati rwose ngewe nagumamo hagati mbese nta mahitamo sinzi icyo nakora abandi bati hoya najyayo kuko ni uburenganzira bwanjye ninjye uhitamo icyo nshaka barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo reka tubashimire kubw'iyi nkuru tudatinze reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga nyamara agaharanira uburenganzira bwe ubu bakaba babanye kandi babanye neza reka dukurikire iyo nkuru
nakunze mba nakunze ntabwo wampaho nashaka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu nibwo niyo nzima kasimo yahuye n'uyu mukakirima veneranda nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka ine bakundana urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi by'umwihariko mu muryango w'umutware we ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u rwanda rwo hambere ibi ikasimu arabyibuka imibanire y'abantu icyo gihe ari ntabwo ari myiza cyane ari mu bintu ubona bisa nk'ibitameze neza by'amacakubiri ukuntu aya macakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi gusa niyo nzima we ntiyabibonaga gutyo bituma atangira guhabwa akato mu rugo iwabo no kujya muri bene wacu numvaga bimbera imbogamizi kumvuga n'iki bintu ngibyo ko n'abasuzuguye hakurya yaratinze ndabimenyera iyo niyo nzima w'imyaka mirongo itanu n'ine n'umufasha we mukakirima w'imyaka mirongo ine n'umunani baganiriye inkuru yabo baba batuje bisa nk'aho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe mu gihe hashize imyaka ikabakaba mirongo itatu babana uko niyo nzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze imbaraga yakoreshaga aharanira uburenganzira bwe umufasha we mukakirima yazifataga nko kumuha agaciro ntaramukunze bitewe n'uburyo yangiraga inama z'ubuzima busanzwe nkifuza n'uko yambera umugabo kuko ibyo nifuzaga n'uko byagenze bitewe n'uburyo twasabanaga twaraganiraga atitayeho ku by'iwabo ibi kandi ku rundi ruhande byahaga icyizere niyo nzima cy'uko adakwiye gucika intege andi iruhande buri gihe namubwira akangurira ati nubyishyiramo ntabwo tuzabana ariko nutabyishyiramo tuzabana kandi mwumva yuko nawe nkabona nawe ko nkunda kandi nawe nkabona ariko iki bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko bo batifuza nk'iyo nagiraga ibibazo wabonaga ko bataza mu rugo kumfasha nanasezeranye ntiyigeze baza haje mushiki wanjye umwe mu bashiki banjye bagera kuri barindwi ku ruhange twavuganaga ntiyaje mama wambyaye nawe narinze kujya kumuzana niyo nzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we akabasura nyamara abizi neza ko batamwishimiye we n'umufasha we ati burya buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda uburenganzira bwa muntu buba ari ukwishyira ukizana kugeza mu ngingo mufitanye abana bangahe dufitanye abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri
niyo nzima kasimu reka twongere tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye ntekereza cyane ko bwakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuru y'ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu turakomeje n'ikiganiro ejo dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo batifuje mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari icyibanda ku burenganzira bwa muntu bityo reka tunyarukire mu karere ka huye twumve icyo umunyamategeko waganiye na mugenzi wacu isingizwe mari kerere adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya murakoze icyo amategeko ateganya cya mbere itegeko rigenga n'amategeko yose ni itegeko nshinga ku bijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana ingingo ya cumi na karindwi rero y'itegeko nshinga ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango burengerwa n'amategeko bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa kuko uku guhitamo niko guhera kurema umuryango kandi umuryango akaba ariryo shingiro ry'ubuzima ingingo ya cumi n'umunani ivuga ko umuryango ariwo shingiro kamere ry'imbaraga y'abanyarwanda ukaba urengerwa na leta ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamiwe cyangwa bwahonyowe hakorwa iki wahura n'iki kibazo yagana nde kugira ngo afashwe iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye wenda n'uko ababyeyi batabyishimiye kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje hari abafata icyemezo cyo kubana nubwo ababyeyi baba batabashyigikiye icyo gihe rero uwafashe icyo cyemezo nta nubwo yajya kuza kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze ni ukuvuga ngo bwa burenganzira bwe arabubujijwe ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe ku gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka urumva agomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje uwanze ubwo batashyingiranwe kubera ko hari isano rihari kandi itegeko ribiteganya icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe kuriza kandi uburenganzira ntabwo buza hejuru y'amategeko metire tugana ku musozo ese ni isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu uburenganzira bwa muntu itegeko birahura kuko uburenganzira bwa muntu buvugwa mu itegeko nshinga mu ngingo ya cumi na karindwi iyi ngingo ivuga ni uburenganzira bwa muntu iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa no mu mategeko mpuzamahanga ubwo burenganzira buragaragara tukumva rero bihura cyane kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko ariko bwa burenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganyijwe n'amategeko uwo yari angre beri umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka arakoze cyane kudusangiza byinshi ku cyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo mu gihe christelle arimo akusanya ubutumwa bwanyu reka nongere mbashimire byimazeyo ku bw'ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho bagenzi banjye barakoze ku mikaze ubutumwa mwatugejeje tugejejeho reka tubimbure kuri sibomana fodisi uherereye mu ruhango avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba babagomba bakareka no kubatoteza ivone uherereye mu karere ka rurindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiriye kwitabwaho tunashakira hamwe ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubahiriza inshingano zabo ku bana ku bw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhana naho umunyakayanza uri mu karere ka huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu miryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo atanibagiwe n'abana bamwe bananira ababyeyi tugana ku musozo etienne uri mu karere ka muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe ati umuntu yakwibaza impamvu kigize agatereranzamba nyamara kuri we ngasanga ikemurwa ryaryo ari uguhutaza abo bana nk'uko nabo babyivugira ati ahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nk'uko yabigarutseho yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku burere bw'abana abantu badohotse ati igikwiye ni uko babivana mu mvugo bakabishyira mu ngiro ubwo bwari ubutumwa bwa etienne namwe mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u rwanda muhawe ikaze mu kudusangiza ibitekerezo byanyu mushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri facebook cyangwa kuri instagram aho mubyashakirwa mukandikamo ikiganirisho reka minire aha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yarohereje ubutumwa bwinshi ibihembo bishimishije bimuteganyirijwe jye mwabanye na christela uwikiza arakoze cyane kandi nongere nshimire buri umwe utajya usiba kudusangiza ubutumwa ndetse ntahweme gusangiza abandi ibitekerezo byubaka bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe duharanira uburenganzira bwa muntu ese wowe udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute ese byaba byarakubayeho wabyitwayemo ute cyangwa se uzi uwo byabayeho nimukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook instagram cyangwa twitter ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe
ngira ngo nikore ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi bityo nimutwemerere tubibutse ko insanganyamatsiko twaganiraga none yagiraga iti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yayo bategeka gushyingiranwa n'abo batifuza twumvise kandi icyo abanyamategeko babivugaho banatanga inama reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro ikiganiro ejo na akagaruka njye ubasezera nari nicole umuziranenge ntabwo nari njyenyine mu kiganiro nari mfatanyije na mugenzi wanjye jean eme muhawe nayo eme wakoze kubw'iki kiganiro wakoze cyane nawe nicole naho roje nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na kirisipe mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho ubutaha
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo